iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika ndaryohewe rwose kuba ngaha n'abarundi uh, gukora siporo n'abarundi no kuba hano uh, kamwe uh, muri pisirani uwo ni an kaspa ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi avuga ku kamaro k'amahoro dore ko yari umwe mu bitabiriye isiganwa ku maguru y'amahoro mu mujyi wa bujumbura iyi nkuru n'izindi zivugwa mu rwanda no mu burundi turazigarukaho mu kanya gato amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyahere ku nkuru ibabaje mu rwanda impanuka ikomeye yabereye mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali biravugwa ko yahitanye abantu bagera kuri cumi na batanu barimo abana bato babiri kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu eric bagira ubusa eric umubare w'abapfuye ni ukugihagaze kugeza kuri iyi saha
nk'uko ubivuga edi rwema umubare w'abapfuye na n'ubu polisi iracyashidikanya ariko bamaze gutangaza cumi na batanu ugeze rero ahantu impanuka yabereye hano mu murenge wa kanyinya akagari ka gatare urabona ko ni imodoka zagonganiye mu muhanda imodoka yo mu bwoko bwa landi kuza yazamukaga imusanze cyangwa se mu ruhengeri n'indi yo mu bwoko bwa kwasiteri yamanukaga iza hano i kigali noneho ikwasiteri yarenze ibitare ku buryo ngeze aho yahagarariye ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kumenya niba koko ari imodoka ukurikije uburyo yagiye yisimbiza gusa hari amakuru avuga ko baba bafashe umumama yari ufite akana yabashije kukajugunya niko kavuga ko kaba kabashe kurokoka ari kazima kubera ko na shoferi bavuga ko na n'ubu ngubu bakimuvura n'abandi kuva ubwo rero baragenda bavuga amakuru atandukanye agenda ashidikanywaho bakavuga ko imodoka ubwayo yari irimo abantu bagera kuri cumi na barindwi ngo yahagurutse i musanze aribo barimo rero ni ukuvuga ngo amakuru ahamye ntaramenyekana kuri icyo kibazo ababibonye se bo barababwira iki
ababibonye ni ukuvuga ngo kugeza ubu nibyo ngibyo bakemeza n'ubwo nabo bagenda batandukana baravuga ko zagonganye muri uko kugongana kwasiteri ijya ruguru muri rigore cyangwa se mu muferege shoferi ashatse kuyigarura kubera ko ni ahantu hari amakona ubwayo ateye ikibazo kugira ngo shoferi azakate ikona ari mu mukono we ni ibintu bigoranye yagiye kumanuka rero hepfo ahita akubitana n'iyo landi kuruza nibwo rero ajya kumanura imodoka yahise irengayo igenda yibarangura ku buryo wenda nk'abagiye bayibona bavuga ko kugira ngo azabare ngo yibaranguye cyangwa yagendaga igaragara mu birere gusa birumvikana ko ari inkuru ibabaje cyane ese abo mu miryango yabo bashobora kuba basize ubuzima muri iyo mpanuka batangiye kuhagera
kugeza ubu ngubu bibaye mu masaha asatira saa munani n'igice kumva rero abantu bari basa bavuye i musanze babaye banahageze nta makuru tubifiteho gusa ababashije kurokoka cyangwa se bavuga ko bakiri bazima babaye bagiye kuvurwa n'imirambo y'ahasize ubuzima ni ukuvuga ngo bahise bayijyana gusa ukigera aho iyo modoka yabashije kuba yahagarara iyo ya kwasiteri urahasanga iyo nakwita ngo ni ibisigarizwa by'abagiye bapfa aho ngaho ni ukuvuga ngo nayo yahagaze kubera ikiraro kivuye kuri uwo muhanda uri mu muhanda kugira ngo uzarebe ubone muri iyo mahanga yasubiyeyo kugira ngo uzemeze ko ari imodoka bigusaba kugira ngo ubashe kuba wahagera wemeze ko ari imodoka ni iki kirimo gukorwa muri aka kanya
ikiri gukorwa no kwita kuri abo ngabo barokotse nabwo umubare ugishidikanywaho hagakorwa rero no kugira ngo babashe kuba batabara cyangwa se bakingura abo ngabo basize ubuzima muri iyo mpanuka aho hantu ubusanzwe ni ahantu hameze hate ku muntu utahazi
nk'uko nabikubwiye ni ahantu hamanuka uvuye i Musanze uba watangiye kubona nyabugogo yose ntabwo uba uyibona ni hafi y'aho yahazwi nko ku giti cy'inyoni ku giti cy'inyoni nibute ko uba uri kujya i musanze cyangwa se uri kujya i kamonyi cyangwa i butare mu majyepfo y'u rwanda ni ukuvuga ngo rero aho hantu ukihagera hari ikona nta nubwo ari rimwe ahantu hagiye hasimburana amakona amakona ubwayo ubona ko ari mabi kugira ngo rero imodoka izabe iri ku muvuduko cyangwa se iri mu mukono utari uwayo igahita ihakubitanira n'indi ni ibintu ubwabyo bishobora guhita byateza impanuka nubwo wenda muri iyi minsi cyangwa se haciye igihe imodoka cyane izi zitwara abagenzi mu ntara barashyizemo icyo wakwita speed governance cyangwa se ibikoresho bigabanya umuvuduko ariko aho ngaho kugira ngo imodoka izahagonganire n'indi ni ibintu ubwabyo aho hantu ubwaho hasanze hameze nabi eric bagira ubusa turagushimiye cyane kandi natwe hano ku ijwi rya amerika twihanganishije ababuze ababo iyi mwumva ni radiyo ndabashimiye namwe ku ijwi rya amerika urakoze ishyirahamwe rihuje urubyiruko mu karere ka afurika y'uburasirazuba ryateguye kuri uyu wa gatandatu isiganwa ku maguru ry'amahoro mu mujyi wa bujumbura mu burundi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka yakurikiranye iryo siganwa izo nkino zo gusiganwa biruka ku birometero cumi bitanu na bibiri zitabwe n'urwaruka n'abakuze urongoye urunani rw'amashyirahamwe yo kwinonora imitsi mu burundi Dieudonne kwizera yari yitabye ibyo birori avuga ko inkino ziri mu bigarukana amahoro aho hose aba yatosekaye bwa mbere hoho urazi yuko mu bigenga siporo no mu mategeko tugendera ko twahawe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino riturongoye ari ryo iaf inkino tuzishyira imbere mu bintu byinshi na cyane cyane mu mahoro bazi yuko no muri jeux olympique zigeze kuba zatanguye iza mbere muri jeux olympique barahagarika ingwano kugira ngo inkino zibandanye iyo uri kuragira rero inkino mu mutwe umererwa neza nta kwiyumvira nabi utsinzwe ntibatsindaho ugakurikiza amategeko ya arbitrage inkino mu bisanzwe aho ziri hose hama hari umutekano leta y'u Burundi yari yitavye izo nkino zo kwinonora imitsi umuhanuzi mukuru ajejwe ibyo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yabwijwe ijwi amerika ko kubona ishyirahamwe ry'urwaruka ruturuka mu bihugu bihurikiye mu muryango wa afurika y'ubuseruko byatunganije izo nkino ibujumbura mu burundi ko ari ikimenyamenya ku burundi ari nyabagendwa kino gikorwa ni igikorwa cyiza cyo guhuza abantu cyo kwereka abantu yuko igihugu cy'uburundi ari nyabagendwa cyo kwereka abantu yuko inkuru bagiye bararonka ari inkuru z'ibinyoma kuko benshi bibagije ngo mu gihugu cy'u Burundi turi mu gihugu kitarimwo umutekano murazi yuko hariho benshi bagerageje kubivuga uko mugabo nk'abantu baba bari kure ntibamenye ukuri rero igikorwa nk'iki cyateguwe n'abantu bigenga ni igikorwa cyo gushyigikira gishyigikiwe n'abarundi bose kuko cyerekana isura nziza y'u Burundi yuko bwa bundi mu Burundi ari igihugu nyabagendwa kandi kirimo amahoro n'umutekano iruhande y'abarundi bitabye izo nkino cyo kimwe n'abaje bava mu bihugu bibanyi harimwo n'abaserukira ibihugu byabo mu burundi uwuserukira leta zunze ubumwe za amerika mu burundi umufasoni anne casper yagaragaje umunezero wo kubona yifatikanije n'abandi muri ibyo birori ndaryohewe rwose kuba ngaha n'abarundi uh, gukora siporo n'abarundi no kuba hano uh, kamwe uh, muri pisirani umutegetsi wo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'uburundi ajejwe ibyo kumenyesha amakuru ashimira bamwe mu baserukira ibihugu byabo bamaze kwemeza mu binyamakuru ko ibintu byifashe neza mu burundi buri nyamitwe agatera akamo abarundi bahunze guhunguka bakaza gufashanya na bene wabo kubaka igihugu tubabwira yuko bamenya ko hariho ingendo igayitse yo gucafuza igihugu cy'u Burundi ntituri igihugu cya mbere gicafujwe hari n'ibindi byacafujwe ariko igihugu cy'u Burundi nyabagendwa rero nibatse mu gihugu cy'u Burundi tushobore kubaka igihugu cyacu nabo bose baba bari hanze abarundi nibatahuke hari abatanguye gutahuka n'abandi tubasaba yuko botahuka kugira ngo dushobore kubaka kino gihugu ivyo birori byo kwinonora imitsi byuguruwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza byita n'urwaruka rwo mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko keretse igihugu cy'u rwanda bamwe n'abandi bakibaza ko byaba byaturutse ku migenderanire y'u Burundi n'icyo gihugu itifashe neza muri kino gihe i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
tugume mu burundi kuri uyu wa gatandatu ku mutumba mwurire zone imivo ya komine ngozi haravugwa umurambo w'umuntu watoraguwe uwo yishwe yari asanzwe ararira imirima bamwe mu banyagihugu bakeka ko yaba yishwe n'abajura abajejwe intwaro bavuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko yazize ubusuma kuko bamusanganye igitoki ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze kigore diyomedi umugabo w'imyaka irenga mirongo ine niwe yaraye yiciwe ku mutumba wa mwungere muri zone ya mivo komine n'intara ya ngozi mu nzira turiko tugana aho yatowe twahuye n'abana bavuye kuraba ikiziga aho bari bahejeje kucegeranya kugira bagishingurane iteka biboneka ko bafise akoba ku maso batubwiye ivyo babonye jewe ko nakibonye nasanze umu- umutwe bawuciye uri kwagwa kandi ntiyari yambaye Yara- umugore we niwe yamufukishije niwe yamufutse igitenge kandi babanje kumuturira umushatsi ngo n'ururimi bararukuyeyo ye burya eh, ubu twabonye eh, ibi- ba- bamukweza ururimi ba- bararukurayo aha hose nyamba- umutwe wose barawujanjagura burya umwana warawo harya ngo ngo yabonye ngo bamu ngo yagomba mugweko ngo burya ngo- ngo bamugu- yagomba mugwe ngo acagenda guhamagara umuvyeyi waharya umuvyeyi niwamuguriye niwamuguriye iki- ubureta ngo n'ikirago ngo bagenda kumufuba se w'uyo yaraye yishwe nawe ni umunyezamu avuga ko yumvise umuntu aboroga ariko ko atigeze yicura ko ari uwiwe yishwe twahuriye ku kaburi amaziko arangiye njye nari ruguru urumva nari ruguru yiwe nari ruguru yiwe ku by'ukuri mugabo ibyo ningere byabaye numvise gusa umuntu a- a- a- avuga ari yasibye yabuze rimwe aroha mbwa sinamenye uwo ari wese urumva umuntu ari ku kazi araba ibyo akazi kiwe ari ku gusa Ngiye- ngiye kubyumva rero mu gitondo ariho bavuga ngo ngo tiyomi yapfuye umuhungu yitwa kadoyi niwe wabimbariye ngiye mvuye ku kazi ngiye- ngeze muhira ngo reka umuhungu wawe ngo yayapfuye none yapfuye gute none ngo genda musanze nshyitsika ngo ngo hariya ngo ngo ngo hepfo yo kwa sherekiyo ikintu nashe- nashimara mara nyine ndabwo kini nabivuze nubwo ico kiziga cari kumwe n'igitoke bamwe mu bazi uwo muzamu bagumanye amakenga ko yoba yazize ubusuma jewe naje nk'abandi kuza kureba bavuze ati aha hepfo hari umuntu yahaguye hanyuma ndaza yinje nsanga kuko bari bamugandaguye hama hejuru ku mutwe baca bagereka ku gitoke baba bavuga ko ko coba- ko ari co yibye mugo mu vy'ukuri ntabemeza ko ari vyo ko uwo yari asanzwe acunga imirima kandi mu vy'ukuri ingeso y'ubusuma ntayo yari afise oya ubusuma bwo mu mirima burahasanzwe mugabo uyo mugabo ntiyahora yiba koko ahubwo ico bazize bazifite na rya bagenzi we yari umuntu acunga neza cane abo bagenzi be bikekwa s'abandi nk'uko uyu mukenyezi wo mu bwoko bw'abatwa abivuga nta kosa bari bwamwagirize kuva yatangura ku- kugira ngo ararire amazamu bose niwe baha amajwi bose niwe wa- niwe- niwe wa mbere babwira ngo nagende kurarira mu izamu am- ngo kurarira amazamu nta muntu n'umwe yari bwa- bwakorera ikibi mugabo akabi na kabibi abatwa bagenzi we niwe bam- nibo bamwishe nta murundi amwishe yishwe na bagenzi we kubera iki uvuga ati yoba yishwe na bagenzi baba bato none ko banyitse bahunze se wiwe ntakana canke ngo yemeze ko umwana wiwe yari afise ingeso y'ubusuma iyo ngeso yo gukarakura aba yari afise ko twumvise yari afise igitoki iruhande yiwe igitoki cyo yaragi nanjye nakibonye ba- ba- agifise jewe mugabo sinacyo nari nzi ko akora kwa none ko umuntu wese amenye ibyo ko twe tutabana mu nzu jye nabona gusa acunze nenga hataha neza twebwe ntacyo nari nzi ibyo akora byari kuri ivyo umukuru wa zone mivo soteri ndikumana avuga ko amatohoza ya mbere yerekana ko uwo muntu yoba yazize ubusuma afatira cane ku gitoke bamusanganye nk'uko abandi biketse abatwa bagenzi be n'abajejwe intwaro niko kuko ariko ku ruhande rw'abajejwe intwaro bikeka ko abamwishe baba bamufatiye mu mirima nabo nyene basanzwe bararira bafatikanije n'igipolisi abajejwe intwaro bavuga ko babandanya amatohoza kugira haboneke umuco ku rupfu rw'uwo munyagihugu ku mutumba wa mwungere muri zone mivo ya komine n'intara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
Gidiyo we gidi urazi jewe hari ikintu kimwe kintangaza kuri ino si tubako kabisa eh? kandi ico ciyumviro ndakimaranye iminsi ndaciyumvira utangazwa na kimwe gusa Ye.
n'intangazwa n'ibyishimo kano gacupa umviriza vuga basi na kimwe mu bigutangaza numve ko hari icyo duhurirako aho usanga twiyumvira kumwe herabaye yonke kijya gikonajo iguki kiguruka mu kirere ntigikoroke kandi atakigifashe sigurira aho atari ibitangaza by'imana sigura
fasha wewe urasara ntibakureke uriko wiyumvira igituma inyoni zidakoroka yeee ebana agatabi kagufasha uhetse kubera umusongo rasita oya we nta na rimwe ubyiyumvira
wa muhungu we Eh, uraza urapunguza akadoze naye ahandi ho no gupfa uzopfa birimwo kabisa eh, umbona gutega joki ndaba Eh, umuntu akomeye nka jene wapfa bigenze gute reka ahubwo ndakurabire
we we peti mureke abakangi nka jewe dukumite babi iwangu uracari igipeti Eh, eh, urabona Eh, muto, wabonye kijya kiremwa Oh, kaze warya zizanye wabonye ka muhungu ujya mu koko ni mwiza ndagasiye umuntu nambaye igunira
ewe kumenga ndamuzi kura umurofa ngaho sha wewe umuzi ushaka kumbuza ico nirira ndakumva joki uyaye ra- raba neza U- uryo si wa mukobwa ganani yahora atwigisha ego kweri niwe nini yera muta subiza mero mwisaho yera ni giki si umukobwa nk'abandi singeshi ikindi gusa ngenda kwereka jewe sinsina reka nkwega kocu nihe morale nanje ndamwereke ko nshobora kumwigisha ndanamukosora we Ji- jidiyo sha ivyo ukina vyose ntukine ku mukobwa yizi karashishi yodukubita kara tugasanga turamaramye tuwambwawe ku uriko urapokomwa ngaho turiya biratunanira gufata niyo wumva
ukamana ikigongwa we ka wundi mwama musiba ku ishuri muri muriziga mwaba nk'umwe
twebwe amashuri twarayahejeje uta amashuri mwarahejeje He, yego abo wa rero muri ku kazi yego wangu kandi rero nawe ushatse twokwigisha kandi womenya n'ingoga he kwega kuri aka gatabo banza ugarura kenge yita unkura imbere iryo shushano mwaba nk'imbirine aho ni gutanga kwiga ibintu by'uburofu twebwe turiko turarimwa twabaye iki akirasoma sha sheri ivyo bijambo vyiwe rasta joke babonye
kiti ubwo niwe kubavuga iki murabonaga mwabana mwe ngira ko muriyononera ubuzima n'ukuri
reka kuvuga ivyo bintu ahubwo ngo ngaho utwegere tube turatera ibrage sivyo gasista Ih, mama we ushira ubwenge ku gihe ko ndarota
Di, uko bisigaye bimeze kandi sisita nta n'isoni mufise ngo abashe kuri we ntiwumva sisita hanyuma batahamurira mukava muri iri barabara n'ukuri reka ibintu byo gushwana wawe ture turiryohera Uuu, imboga imana ndakwishije yanjye Rubi, mana yanjye.
nyegera disheri kandi sisita we ntiwumva reka ibyo bintu ushiye byo gushwana wawe ture turiryohera ingonga imana yanjye udakura wamuhemberewe joke wabonye ko yanze kurya mufate fate amaguru amwereke ibyo nangura kumiriza Eh, kumiriza Eh, eh, eh.
hagarara tuvugane niyo mukurikirane gusigaye nzoke iroga karanyarukunde sinaburaho genda urijyanye
yo mbeba shamese iri kwamagara jewe reka ngende numva ibyo ambwira mbega dore naho ndaguhamagara ntuze ni kubera iki se nabonye ko ari jori kuruhamagara mbese mbabariye iyo bayita rofi dorudi urazi ko ntugukura amanota
mbese oya nawe none ko ntari nakubonye wumva hari amakosa nagize oti rero jewe simboneka ntibuboneka rero ingene uyu munsi nyene watwambariye mbese uraberewe n'ukuri umve rero ibyo utanguye ndagukura amanota basi ndahevye mbese sinsubire oya mugabo mbarira ibyo uvuze nibyo uti ndaberewe
ni ukuri uyu munsi watumaze kwe wadisize ko pe kumbe rero harya hose nabona muguma mushinyiriza amenyo mu ishuri aho kwiga mwariko muvuga jewe Mura- murabura kwiga basha n'akazi kanyu rega mbese turiga mugabo nawe nuza urabona ko bigoye Mm, ego nsheza ndabaha amanota ya gusa huhuwa ndababwire gadori Mm.
iwanje ngira murabizi ko atanota rya gusa ribaho Ehe.
kugira urironke urakora n'ubuhanza bukamyoka sha nta mugabo mbese uza uraraba
oya mugabo we ntugire ubwoba wosubira kuyoberwa yamara niko bakabara ahubwo nyene uzobirabe mbese sinzosubire kuyoberwa uno mwaka ku bakambara uza uramvuge no ku bandi baprofe rega ntihatari Mm, ndabyumva mugabo virema bamwiga nk'umuntu nahaye shansi yo kugira ko urudiswari ntaze we wumva nkuyo abashaka iki uvuga ivete
nka ivete virema ushobora kumbwira ingorane afise urazi ko atanagitonda no ku ishuri ivete ntiyajya hapi mana nicyo gituma ntigeze ndamubona Mm, ugira ngo ni uyu munsi gusa Eh.
agize iminsi adatonda Eh, se kwano probleme afise ingorane nyabaki jewe n'ukuri ntavyo nzi ngira aragwaye
ntamagwaye ntatuma umuntu n'umwe kumuvugira ntibyumvikana oya n'ukuri ntavyo nzi mvuye kuvuga mugabo ntivyumvikana ingene yomara iminsi asiba ku ishuri no muri kure atagwaye bombombom nari nzi ko uzi ingorane afise ntazo nzi mugabo ndaza gucaho ndamubaza igituma aguma asiba Mm, ok injira mu ishuri rero Mhm.
wiga urumva ko basonye mugabo gamesi ndagusaba uzoza uramvugira ku bandi baprofesha ntusubire kuyoberwa umwaka sinoronka iyonja bon tuzobivugana wegenda uraba ingorane ivete afise ukaramuka umubonye umubwire ko ndamurindiriye ku mugoroba muhira Mm.
muri kuru diswara ndamubwira kandi aze hakiri kare wumvise
reka ngire n'ingoga ndabe ko ibi bikopi noheza kubikosora reka si umuganda wose ahubwo n'ubundi abigisha bubu twagerageza wowe kwigisha abana barenga ijana mu ishuri hama ngo bamenye gute se imposible niyero cere nibiki nibiki ujuriru Yo, nibiki oh, ndapfuye ma nibiki ganiye nibiki gacere kujuriro turagowe shabosi eh habaye iki Oh, bajidi bamaze kutujana Eh, habaye iki?
Fini.
Mm.
mana turahumiwe no kuri nibiki none kutambwiye ubu naho bagize iki?
neza na neza barampakije wewe nyene gute bigenze gute reka reka eh
mbona baciye ko kwigara hama usanga ariko arakwega umugi igisho ryavyutse wamenga nimbwa zisara eh no mu byo kwigira umurezi rero eh tata wanje ngo ndiko ndahabanura hanyuma baca bagomba kugukubita Ah, bagukubise gasheri ncengende ubu nyene twihuriye ati kunkubita Mm.
Ah, aho wasimba naho nobihera eh usempema nibara none bakugize iki bagusofya amahera bari ubu nyene jewe ncengena ndayabaka iyo mihimbi Yo. Hmm. Nuku- nokubwira ko wahaswe kufata ku nguvu nawe eh U- u- uti n'uwo mutima nturasubira hamwe ivyo nivyo badukanye badukanye ivyo gufata abigisha babo ku nguvu
rega bari bamaze kumufata eh hama bica bigenda sinzi gute ukuntu nabiyambuye ntabyiruka No, no, no, no, no. Ça c'est inadmissible. No.
reka ahubwo turagowe turagowe Wewe ni wumva ko wamaze kuba inkozi z'ikibi karuhariwe. Dovre criminel.
icyo nabonye coje Eh, barya abana bamaze kutujana c'est fini. Ejo nibo bazova mwabicanye.
tejo ahantu bagira hafate jewe Asha niba.
yiyumvira nk'umwana w'umukobwa yohaca nk'ubu nyene vyogenda Ashaka gute kabaye n'ukuri.
nabicanye nyene byaheze byaheze Ibintu ntibishobora guherera ngaho. Il faut ko bakosogwa sino tuzokwiroturuva ibintu byayangaye.
ngaho gasheri Oui.
naho tuvuga jidiyo Eh.
jo nibaza ko haronse umuntu amuhanura Reka, reka, reka, reka, reka.
yega yadukanye indero mbi kuva aho mama wiwe yapfiriye Oya n'akamaramara.
tuvyuka ko yari umwana w'indero Iki ugira ngo abana bayimfubyi bose bifata gutyo nukumutahura shasheri Eh, kare, kare, nawe kare.
nyene kumburengera siwe sheri we nawe ibigongwe byawe ahubwo nukurondera abajeje umutekano babakosora ibyo ntibishoboka umviriza ndakubwira sheri wanje Eh, nivyo vrema ndahatswe Eh, aho rero none- si blage none- mugabo mfise icizero ko barya abana bazohinduka none dukora ibi turindire ibara ribanze rigwe
mama we ive aho niho uryamye ive ehe hemwe karasinziriye ni ukuri ive we ivete ashe iryo si itiro nambara agasema aya masaga ivete urashobora kuba ukijyana
reka shadorine ndagwaye uragwaye Ukuri.
kumbe nicyo gituma utagitonda ku ishuri ugoye kuva ryari ga ive Oyoyo. Tu. igwa ahubwo sindagucire kodori umva numva agasetse mu nkuri umwanya wose sinzi byari byo
ivyo ni ibiyo kugwaye jya kwa Nibaza muganga baguha mukuri.
imiti ukuri sinibaza ko ari inzoka uretse nibyo gusesema bazi ko bishika nka dawa cyane cyane mu gitondo ho nda- ndadaha n'umutima ugaruka kumcamo none ukaja kwa muganga ubu ndagenda sha yo umva bya bintu biragarutse mananje nko ku kadobo ngaho dori hewe erega naho ufyina urarembye aho nyene ugo mudaho uko nyene
yo ndapfuye dori utaka umutima sha
sha biranse sha nawe uvuga ngo uzoba urivuza cyangwa Yo, nturembye biranse.
n'ukuri wafashe uryari none ga ive hose ndabyibuka sha haheze iminsi mugani wawambuze kuja kwivuza je ndagwaye ibintu kandi ntazi ibyo ari byo bazi ko ntaheruka no kubona abashitsi ivyo ari vyo ga ive ukuri araciye nk'amezi abiri ntaja muri hege n'ukuri ibintu ngwaye nihatari n'ukuri nzohava mfadori we.
mara ndapfuwe n'ukuri Ukuri uri kuvuga ko n'ubwoba udaheruka muri regre ukaba uzindukura dahwa ukamara agaseseme Eh.
agapira nako kaguma kagutwara Yoyo.
sha uragaba wa mukobwa we kubera ashobora kuba atari byo mugabo ibikiga dori urazi ico ngwaye ngira sha byari byo nyimba ubizi dori ukuntu numva ugwaye bisa n'ukumengo bufise inda oya ya dori ibintu vyayo ni blage sha oya ukurikiye numva mfise ubwoba Oya, dori kandi bishobora kuba ari wa musi umbwira ko mwabonanye na bizoza hari agakingirizo mwakoresheje nakubwiye ko yazi nawe wowe nyene mama Yo, we mara, ndagora.
harabaye n'ukuri aho rero Yo.
urashobora gusanga waratwaye inda
oya sha dori nereka kuvuga ivyo bintu n'ukuri ivyo birashobora ntibibaho kuba atari vyo mugabo mana ni ugusenga ngamanaje n'ukuri ari nka muvyo ari vyo gadori ivyo noca njaye noca ndabigenza gute oya mana fasha n'ukuri yo
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha
barakoze bagenzi bacu bo muri studio ijambo batugejejeho ikiganiro intamenwa aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha shimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika wikendi nziza